iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi ubu ijwi ry'amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi ni mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe nanjye edi rwema nige uyoboye ibiganiro by'iki gitondo uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu burundi naho guhera isaa kumi n'ebyiri twabateganirije umuziki tubaye tubararitse dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
murakoze edi mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri sudani y'ubumanuko aho umushikiranganji w'akazi gabriel diop lam yatanze imihoho mu mabanga yiwe lam yagiriza leta ya perezida salva kiir ko ataco iriko irakora kugira itorere umuti ibibazo vyugarije igihugu mu ikete ryo gutanga imihoho yashikirije lam asigura ko ashavujwe n'uburyo perezida kiir yananiwe no kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu cugarijwe n'intambara uwo mushikiranganji yatangaje ko asezereye amabanga yiwe kugira yinjire mu muhari usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi urongowe na Riek Machar yahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Sudani y'ubumanuko Michael Makwe umushikiranganji ajejwe gutuma tumana ko amakuru yemeje ko Lam yatanze imihoho Makwe avuga ko yarakwiye nyabuna guhindura ibintu bivuye ko yarajejwe amabanga akomeye Gabriel Diop uh, Lam yari yashinzwe amabanga y'umushikiranganji w'akazi mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze igihe hashinzwe leta y'ubumwe inyuma y'amasezerano yatewe ku gikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amashyirahamwe mpuzamakungu aragabisha ko afise ikiringo cy'amezi abiri kugira ashobore guseruka ku banyagihugu bo muri somaliya babangamiwe n'uruzuba ayo mashyirahamwe amenyesha ko abashika imiliyoni zitandatu bagize igice cy'abanyagihugu aribo babangamiwe cyane n'urwo ruzuba ishyirahamwe ritanga ibifungurwa pamu ryatangaje ko ryagendeye akarere ka puntland mu buraruko bwa somaliya aho ryasanze abagore n'abana babangamiwe n'ubukene bakikujwe kandi n'ibitungwa byapfuye abashika ku bihumbi amajana abiri na mirongo itandatu bagizwe ahanini n'abana barahitanywe n'ikiza c'inzara caciye aho muri somaliya hagati y'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ishyirahamwe ryitaho abana unicef rimenyesha ko abana bashika ku bihumbi bibiri n'amajana abiri ku bihumbi amajana abiri na mirongo irindwi murantunga bashobora kuba bafise indwara ziturutse ku kudafungura mu mezi ari imbere amashyirahamwe ya unicef na pam atangaza ko hakenewe imfashanyo irenga imiliyoni amajana ane na mirongo itanu z'amadolari kugira ashobore gufasha mu minsi iri imbere abanyagihugu bo muri somaliya umutambukanyi wa perezida robert mugabe wa zimbabwe yatangarije mu nama y'umugambwe uri ku butegetsi ko perezida mugabe azokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza naho mu ndwiza azoba yashikanye imyaka mirongo icenda n'itatu grace mugabe amenyesha ko naho perezida mugabe yoba yitavye imana abanyagihugu atazoreka gutora ikiziga ciwe perezida mugabe ntiyari yitabiye iryo koraniro ryabereye mu ntara ya buhera hagati muri zimbabwe tubibutse ko perezida mugabe ari ku butegetsi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'indwi naho uwo mutegetsi amaze imyaka itari mike akitswe n'amagara arabandanya kuyobora umugambwe zanu pf cyo kimwe na leta umugambwe zanu pf asanzwe aturukamwo ukaba uheruka gusubira ku mugena ngo awuserukire mu matora atekanijwe kuba mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta zunze ubumwe za amerika n'igihugu gitanguye kwimukiramwo abanyafurika benshi aho ico gitigiri ciyongereye inshuro zibiri kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri abenshi muri bo bahunga ibihugu bisinzikajwe n'intambara yamara abaharugwa mu bihumbi baza ari abanyafurika b'incabwenge ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Pew Research Center bwerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abantu bashika ku miliyoni zibiri n'igice kimwe baba muri amerika bari bavukiye muri afurika ico gitigiri cavuye ku banyafrika ibihumbi amajana umunani na mirongo umunani bari bari bahari igihe hakogwa ubushakashatsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi bivugwa ko hari abanyafurika batarenga ibihumbi mirongo umunani nigeria nicyo gihugu cya mbere gifise abanyafurika benshi muri amerika bashika ku bihumbi bita- bi- ku- bashika ku bihumbi amajana atatu na mirongo ibiri n'indwi ibindi bihugu bifise abanyagihugu benshi muri amerika ni etiyopiya hamwe na misiri ibice by'uturere twa amerika dukunze kubamwo abantu baturuka muri afurika ni leta ya texas new york california hamwe na maryland icegera c'umukuru w'igihugu wa leta z'ubumwe za amerika mike pence azogendera igihugu c'ububirigi mu misiri imbere aho azoba agiye kubonana n'abarongozi b'ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ibibazo bijanye n'ubutunzi umutekano hagati ya amerika n'ibihugu vya buraya bikazoba ari vyo abategetsi bazoba baramutse biga ibihugu vya buraya bimenyesha ko vyipfuza kubandanya imigenderanire myiza na amerika ku ntwaro ya, Donald, ya president donald trump amakenga yarabaye menshi muri ivyo bihugu bivuye ku vyagiye birashikizwa na president trump aho yatangarije ko ashikiye ko ubwongereza buva muri iryo shirahamwe yan lesser umuyobozi mu gisata ca politike yo hanze n'umutekano mu ishirahamwe fmv rikora ubushakashatsi amenyesha ko ibihugu vya buraya bitarajwe ishinga n'uko amerika yokwikorana yamara ko amerika ishobora kwiganza lesser akavuga ko abategetsi b'uburayi atakindi bazorondera kuri leta nshasha ya amerika atari uguhumurizwa kuri ico kibazo tubamenyeshe ko mike pence atekanya kubonana n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe otan hamwe n'abarongoye ishirahamwe rya buraya naho ibihugu bicuditse na leta z'ubumwe za amerika byatangaje ko vyashimishijwe cane n'uburyo leta z'ubumwe za amerika izoshigikira inyishu iciye mu biganiro mu ntambara iri mu gihugu ca siriya abaserukira ibi- ivyo bihugu babitangarije ku- babitangaje kuri uyu wa gatanu bari kumwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika rex tillerson
turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya ijwi rya amerika i washington dc ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya Amerika
turabaramukije rwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika indwara z'ivyuririzi zirabangamira abagwayi b'umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza mu gihe badafunguye neza ivyo biruko kandi mu gihe babwirizwa gufungura bikwiye bari ku miti nk'uko bihanurwa na oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi mu cegeranyo caryo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe muri rusangi abantu badafungura neza barabangamirwa n'indwara ya malariya na cane cane abari ku miti ipfupfahaza umugera wa sida tumenyeshe ko ibitigiri binini vy'abagwaye umugera wa sida ku isi biri mu karere ka afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara nk'uko biri mu cegeranyo ca oms co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane vyongeye ukudafungura neza ku bari ku miti ipfupfahaza ni intandaro y'igabanuka ry'abasirikare mu mubiri inkurikizi ni ugusinzikazwa n'umugera wa sida nk'uko vyashizwe ahabona n'ikigo c'ubushakashatsi ku ndwara ya sida hamwe n'indwara y'igitigu co mu gihugu ca kanada ubu vyibuhe bw'umurengera ku mugwayi wa sida buratuma benshi baheba gufungura bikwiye ku gutinya kuduza ibiro ivyo biruko mu gihe bimaze kuboneka ko abagwayi bamwe bamwe bari ku miti ipfupfahaza bagira ibiro birenze nk'uko vyashizwe ahabona n'ikigo citaho ibijanye n'amagara y'abanyagihugu co mu gihugu ca kanada mu kiganiro cacu c'uno munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza kuri mikoro nk'uko muvyumva ijwi ni rya raisa lilian inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira twinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya makamba iri mu bumanuko bw'uburundi kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokogwa kugira ngo bagendane umugera wa sida ntibahagarike umuti bitewe no kubura imfungugwa ruganira na mugenzanje ara ive irankunda habaye abaremeshakiyago boza barabakurikirana babahimiriza no gufata imiti kubera ko ni kenshi iyo babonye yuko batangiye kuronka ka mitende baca bashaka kuyita nka leta yari ikwiye gukora ku bantu bagana umugira wa sida yoraba ukuntu ibaronsa uburyo dufate nk'ibintu byo gufungura mu bisanzwe byohera mu kibano kuko ari aho usanga mu kibano bagenda aravuga ngo ujya ngo ujya akarabaye ngo afate imiti areke ngo ubundi ngo umugera ngo utegereza kumuhitana nuko mu gihe nk'abavyeyi canke nko mu muryango basanzwe bazi ko uwo muntu iyo bagwaye umugero wa sida akaba bazi nuko ajya gutora iyo miti mu gihe babonye yayihagarikije bashobora kumukurikirana akaraba ati ko wayihagarikije hari abo bigora ugasanga barabuze ibifungurwa kubera ata buryo bafise
mu guhimiriza abo mu miryango y'uko babwirizwa kubakurikirana no kubaba hafi bakumva y'uko babwirizwa gukurikirana umurwayi wabo baraba y'uko no mu mfungurwa afungura ko hari akamaro zimugira ko hari imfungurwa usanga basabwa ko babwirizwa kuza barafungura kenshi bakaza baraba ko bozibaronsa ni imiti isonzesha cyane birakenewe yuko ashobora kuronka ibyo afungura kugira ngo iyo ayifashe ntashobore kugira ingorane hagatangwa n'inyigisho kugira ngo akurikirane iyo miti yomara ikiringo kitari gito agendana uwo mugore
imfungugwa zirimo ndemamubiri nsanganyangaburo ntanganguvu hamwe n'ibyunyunyu zirakenewe ku bantu muri rusange na cyane cyane ku bari ku miti ifufahaza umugera wa sida abashakashatsi bahurikiye mu ishyirahamwe rifasha abantu ibijyanye no gufungura ryo muri canada bamenyesha ko umuntu umwe aba akwiye gufungura ku munsi ibifungugwa birimo imboga n'ibyamwa imfungugwa z'intete amata cyangwa ibiyakozwemwo tutibagiye inyama cyangwa n'ibizikozwe bikozwemwo ukugira ikarashishi navyo nyene ntivyohara kugira ngo bagwanye ibiro vy'umurengera kuko bimaze kuboneka ko bamwe mu bari ku miti ipfufahaza bavyibuha birenze kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida reka mugenzi wacu ara ivirankunda adushikane ku mugwa mukuru w'intara ya makamba adushikiriza inkuru yadutohoreje ku bagendana umugera wa sida ukudafungura indya zikwiye kw'abagendana umugera wa sida gutuma bamana amagara make na cane cane bari ku muti upfufahaza iyo ngwara nk'uko twabiganiriye na bamwe mu bawugendana bo mu ntara ya makamba ahanini biva ku bukene bw'ibifungurwa aho ni mu gihe mirongo icenda n'umunani kw'ijana y'abasanzwe bafashwa n'amashirahamwe yitaho abagendana umugera wa sida baba bagizwe n'abarimyi nk'uko vyemezwa n'ubugenduzi bw'intara y'ubuvuzi ya makamba mu gihe rero umwimbu ugabanutse bamwe mu bagendana umugera wa sida ntibaba bagifashe umuti neza rimwe na rimwe abagendana umugera wa sida barasaba impanuro ku baganga zijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura donate ngendakumana aba ku mutumba mworosi aratuyagira iyo ntafungura bikwiye naho ndaza nkitura abaganga bakambwira ngene ntegerezwa gufungura kandi bakampa n'umuti w'akayabagu bigatuma nsubira gufungura neza ugufungura kandi imfungurwa ku bagendana umubwira wa sida ntibahage bikwiye ni iyindi ntandaro yo gusiba gufata umuti upfufahaza uyo mugera adera butoyi amaze imyaka indwi ayinywa atubwira ko mu gihe atafunguye neza yumve ko ahaze uyo muti ahitamo kuwusiba ibizunguzungu no gucika intege nivyo biza imbere mu bibangamira adera butoyi mu gihe aba yasivye umuti izindi ngaruka zama zibonekeje ni nko guta ibiro n'igabanuka ry'abasoda barinda umubiri nk'uko vyashikiye leokadi keza k'imana aba ku mugwa mukuru wa makamba ibintu biruko kandi mu gihe iyo miti ubwayo ishobora gutuma uwuyiriko imumerera nabi atafunguye neza kirisina bazira utwabo amaze imyaka cumi n'ibiri ari ku miti ipfufahaza umugera wa sida arifatira ko akarorero imiti yoshobora kongera nabi kuko iyo waba wafata imiti udafunguye utegerezwa kugirira ingaruka mbi mba ntakenye ibyo mfungura tumenyeshe ko ishirahamwe pamu ryahora rifata mu mugongo mu bijanye n'ibifungurwa amashirahamwe yitaho abagendana umugera wa sida ryahagaritse ico gikorwa imyaka ibiri iraheze ivyo bikaba vyatumye imiryango yabantaho nikora itoroherwa mu bijanye no gufata umuti upfufahaza kukaba nkako imfungurwa zahora ziyifasha mu kubaho kwa misi yose ntibakizironswa nk'uko amakuru dukura mu kigo ANSS gifasha abagendana umugera wa sida shimakamba avyemeza twumvirize Beatrice Nirera ajejwe igisata co gutanga imiti no kwakira abantu mu kigo ANSS shimakamba twebwe urumva nk'umuganga uramubwira uti genda ugerageze urondere urabe no mu babanyi ugira iki utuntu twose urondere utuntu ushobora kurya nk'ubu urumvura niyo akubwiye ngo ntaco narose njye ntaco nagira iki uramuhimiriza nyene ukagira mbwa natwe iyo hari ibintu ngaha kare ari nk'umuntu ubona ko ataco afise ahubwo baramuha ayo mata akagenda akayakoresha Naho biruko inyigisho zo gufata umuti ziguma zitangwa vy'umwihariko Beatrice Nirera avuga ko ari ngombwa abantu bazironswe kuko ugusiba umuti upfufahaza biri mu bituma abagendana umugera wa sida bashobora kugira izindi ngaruka nyinshi zifatiye ku ngwara z'ivyuririzi naho bamwe mu bagendana umugera wa sida badafata imiti kubera ko babuze ibifungurwa hari n'abandi bashima kuwufata kubera ko biri mu bibafasha ko amagara yabo atabandanya asinzikara denirda ndabambarire ni umuvyeyi amaze imyaka irenga itanu ariko umuti upfufahaza aba ku mutumba wa rutegama ndaronka duke dukenye tugufatisha uremera ukababazwa n'umuti ariko wawufashe ehe kubera iki kugira ngo nshobore gukira indwara ngwaye abagendana umugera wa sida barasaba bashimise ko ibisata biraba ibijanye no gukingira amagara yabo vyododora mu mashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo ifungurwa bahora baronswa zishobore kuboneka mu ntumbero yo kubandanya bafata umuti neza
abanonosoye ibijyanye no gufungura neza bokorera hamwe mu kwigisha ibijyanye n'ingene abarwayi bari ku miti bofungura ku neza y'amagara yabo ibyo byofasha kumenya neza ibyo bafungura kugira ntibibagirire ingaruka mbi ziturutse ku kutamenya nk'uko bihanurwa n'ishyirahamwe ryitaho uburimyi ku isi efawo uruhara rw'amareta nago nyine ntigohara aha ni nko gukarihishiriza ubwenge abizi ibijyanye no gufungura neza ikanabagwiza kugira ngo bakwire mu gihugu cyose byongeye kandi amareta yoshiraho ibigo bikurikirana abantu aho nikora bakaronsa imfungurwa zikwiye nk'uko ishyirahamwe efawo ribandanya ribihanura ariko kandi amashirahamwe yigenga nayo nyene yoshigikira abari ku miti ipfufahaza umugera wa sida amakuru dukura mu gihugu ca senegare atumenyesha ko amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'amashengero bagiye hamwe mu gutororokanya ibifungurwa vyo gufasha abo bagwayi kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfufahaza tega amatwi ikiyago twagiranye n'umugenduzi mukuru mu ntara y'ubuvuzi ya makamba Kamba Alexi Nijimbere aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda Alexi Nijimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya Makamba ndabaramukije ndabaramukije namwe abagendana umugera wa sida bari ku miti ipfufahaza usanga hariho bamwe bamwe batayifata neza bivuye kuko bafise inzara mu miryango ico kibazo turakizi mu minsi heze twari twasabye yuko abo bantu bofashwa shirahamwe pamu riratwumva rifatanije n'ikigo seneresi baragerageza kubaha ibifungurwa araheze iminsi icyo gikorwa cyarahagaze ni kuki mutasubiye kubadodorera ahandi mu bindi bisata murazi yuko abagira neza bo bafise ibindi baraba by'iwabo uvuga yuko abanyagihugu batari bake bafise imfungurwa turabahimiriza rero muje mu mashirahamwe bashobore bonyene kuronka utwo bashobora gufungura hoba hari icizere c'uko izo fungurwa hazogira igihe kandi zigasaba kandi kuboneka vuba bwa hafi kuri iryo shirahamwe pamu bagenda batubwira yuko bagenda nabo bagira ibibazo bijanye n'izi mpunzi ziri mu karere ko muri bino biyaga bigari mugabo baradushyira mu mahanga y'uko heza bakagaruka bakadufashiza abagwayi ni kuki mutafata nk'ingingo ifasha kugira ngo mushobore kuziganya umwimbu bimwe bita amahangari maze uyo mwimbu ukaba ujeje gushigikira bagendana umubwira wa sida mu gihe bageze kuri ubwo buzima iki kibazo uvuze ni ikibazo gikomeye cyane ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi busanze bufise amahangare amahangare atari make yubatswe muri izo ntumbero z'uko abenegihugu bokwigishwa kugira ngo baronse umwimbu ntibace bawuro- bawumarira ku isoko ariko bamenye yuko batageza kuziganya ikizobafasha mu gihe bazoba umwimbu wabo barindiriye kuronka iyindi myimbu alexi nije imbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya makamba ndabakengurukiye turabakengurukiye natwe
arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyaga dushikirije turuhuke gato mukumviriza akaririmbo sida ngiyo yaririmbwe na rugero inyange haridi batazira dogo eyi twibutse abariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika kuri mikoro muri kumwe na hayisa liliane inamahoro uno munsi turiko tuyaga ku bijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga hanita munyana uyu nawe akaba yiteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
je ikibazo nobaza muganga ko tumenyereye abagwayi bose bagiye kwa muganga babaha ibinini muganga akakubwira ati bivanye n'indwara urwaye n'imiti tugira tuguhe hagarika gufungura ibi n'ibi n'ibi none ku bagwayi b'umugera wa sida buba babaha imiti imwe cyangwa uburyo bwo gufungura bose batabunganye burya ikibereye ni ukugira umuntu agira amagara meza bagwaye indwara imwe tukabavura kumwe ku byerekeye gufungura naho no kubaho umuntu aragena uko ashoboye akamukurikirana akamubwira ibibereye nawe agaheza akiyungunganya kugira ashoboye kubironka ngo amaheze agira amagara meza mbaza ndakwishura
iyo miti ya sida iyo umurwayi yayifashe ndetse agakurikirana n'impanuro za muganga arashoboye gukira umugera wa sida ku buryo utosubira kwibonekeza iyo basubiye kandi kumufata ibipimo oya gushika ubu unye iyo umugera wa sida winjiye mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga yuko indwara iraheza ikibonekeza naho yafata umuti wo gupfupfahaza si ukuvuga yuko yakiza indwara ahubwo ya miti yamufashije kugira babasoda biwe mu mubiri bakomere aheze amere neza mbaza ndakwishura
iyo miti itangwa iyo bishikira bose ntibarabe abatishoboye ngo babahe mikeya abishoboye nabo babahe myinshi hano turafise ikigo gikomeye citwa kamebu aho imiti bayituma ko hanze igaheza igashikirayo hama amavuriro akurikirana abantu barwaye umugera wa sida amashirahamwe eka n'ibitaro bikuru vyose bagenda kurondera iyo miti bifuza kugira bahereza abagwayi babo rero nivyo ko bishika yuko hariho amazu amwe amwe agurisha imiti usanga bagurisha iyo miti ya sida kuko babisabiye uruhusha
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
ndashaka kubaza ku bantu barwaye umugera ku miti baba batanga kwa muganga iyo binganya uburemere bose baba barwaye umugero ungana ego cyane imiti yo gupfupfahaza sida igenda irarutana inguvu nk'akarero twotanga ni wa muntu atanga uyu muti wo gupfupfahaza atamunsi n'umwe arawujako rero hariho bishika yuko imiti ayifata nabi canke ikamunanira baraza bakamuha iyindi miti ikomeye ndakubaza muganga ko tubona ku isi ubuhinga bwo kuvura buguma butera imbere muravuga imiti yo gupfupfahaza sida none nta buhinga burabonekaho sida wayivura eh, igakira burundu gushika ubunye nta buhinga buraboneka ariko ico tuguma twizeye nuko abashakashatsi baguma bigoranye baraba basubira batohoza kugira umuti w'indwara ya sida vy'ukuri uboneka kugira ukize abo bose bayigwaye
ikiganiro nikira cy'ijwi rya amerika n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwarukana umutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umurwayi wa sida iyo agwaye sida usanga hariho n'izindi ndwara zimwandukira ugasanga mbere zozo zije zifise inkomezi gusumba umugera wa sida kwa byo bice bituma biba n'ibimenyetso vyerekana ko agwaye sida mbega iyo ariko arafata imiti n'iyo miti y'izo ndwara ayifatira icarimwe canke se abanza gufata umuti w'indwara imwe indwara yamaze gu- yamara gukira aga- agaheza agafata iy'uwundi iyo umuntu arwaye sida akagwara iyindi ndwara nk'akarero twotanga akagwara nk'igituntu ashishikara gufata imiti y'igupfupfahaza bakongera bakamushyirako imiti ivura indwara y'igituntu mbaza ndakwishura
ko tubona ingwara zose nka zose ziri ku isi bazironkeye urucanco nta rucanco rwa sida rwogo baba bariko bariyumvira mu buhinga bwa none bw'ubuvuzi buboneka byose bariko baragira uko bashoboye kugira ngo rucanco canke umuti uvura burundu indwara ya sida biboneke ariko ico mwomenya ni uko impinga iracari ndende uravye ibikorwa bimaze gukorwa kuva aho uwo mugera ubonetse haraciye imyaka mirongo itatu irenga ukabona yuko hari abashakashatsi bagize uko bashoboye gushika ubu bataratora incanco muca mumva yuko ari indwara ikomeye mbaza ndakwishura
mu gihe umurwayi agiye kwa muganga bakamuha imiti yo gupfupfa hasi baba bashobora kubabwira i- ibifungurwa baba bemerewe gufungura zitabatera ingorane iyo umuntu wese bamwakiriye bagaheza bakamushaka imiti yo gupfupfahaza baramubwira inkurikizi y'imiti ariko arafata baramubwira ukuntu ategereza kwifata mu gufungura mu kubaho mu kuruhuka no kumuhanura kwimenyereza kwinonora imitsi kugira ubuzima bwiwe bwose abushishikare kandi n'iyo miti igende neza mu mubiri wiwe
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo sida ngiyo karugera inyange haridi batazirira dogo eyi duha ijambo abanywanyi bacu diyonezi ndiho ku bwayo yatwandikiye avuga ati narumvise ikiganiro kijanye n'abahuza ibitsina babisangiye sintegera neza icoba gituma abo bahuza ibitsina babisangiye bavyishimira kandi bazi ko ijambo ry'imana ribibuza abavyeyi babo babifisemo uruhara kuko bihera mu bwana muganga munyana twishurire n'uyu munywanyi diyonize ndiho ku bwayo ndakuramukije nivyo yuko abantu bahuza ibitsina kandi babisangiye baguma bibonekeza hano mu burundi kandi bakibonekeza no ku isi yose rero kuvuga ngo uragiriza abavyeyi ko bafise mu ruhara ivyigwa vyarerekanye yuko ari abantu bavuka bameze uko kandi n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ryarerekanye yuko atari ingwara ariko ari uko baremwe nico gituma rero ubona yuko basigaye babivuga kugira abantu babimenye
sida n'umwasi uragabanyuka
turashimiye damascene bukuru hamwe na diyoneze ndiho ku bwayo tutibagiye n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishyura nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwa